to go. I love my fatherland. Oh yeah. I want to know. want to know. Which way Nigeria is heading to. Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. sex during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria. reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. Which way Nigeria? Which way? to go? I love my fatherland. Oh sure. I want to know. Yes I want. right, my people, I salute and welcome you on this beautiful morning to Inform Me Radio, the number one online radio station. Yes, now in our country sister voice, now they listen to Olayemi. Mm-hmm. Some people want they want chop cane this morning. So ah ah, what's did they happen? Are we? oh na i no go finish person the one wey nigeria do remain na una carry enter this place abi more na take time o oh. <laughs> yes eh, but i no dey alone um, we get a fuller house today mm, to the glory <laughs> spaceship don land finally e <laughs> don land o oh, eh, make dem gree to na dem go. Shapali shapali enter into the program program eh, proper wey be state of the nation program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country a lot dey happen in fact some of the things wey dey even happen make i say some abi most if person no get heart eh hmm na faint na person go just dey faint or you go just kukuma enter coma so that you go just comot for you no go even dey conscious of wetin dey happen na only your spirit na go just dey waka around dey look but the physical body no go even know wetin dey happen. oh well as long as say we get breath we get eh, hope and we know say eh, god don already answer our prayer for those of us wey believe in god eh, in fact everybody believe in something. yes. Uh -huh. so so therefore i go tell the indigenous people, say eh, kudos to every one of us we go carry on you know wen i dey do check check i come across dis eh, quote from the native eh, american proverb e say never follow a leader who is more in love with power than people make i read am again he say make you no follow a leader oga na oh, you go interpret am or oh, my bros here go interpret am make you no follow leader who love power pass people and we dey see the society say the politicians wey suppose be leaders in as much as say they be servants sef say we send dem message say they love the power pass us because if they love the people they no go dey hoard money They no go dey steal money wey they suppose use take do things take give us good education give us good um, road systems give us inf infrastructure and anything good even as the good book talk say in god say no go withhold good from his children why we no learn from that one any papa or mama wey we told you get the ability and the capability and the capacity and all the iti iti iti to take do something for your children or for your family you refuse to you be wicked person that person not suppose be leader just be like some uh, papas or some mamas wey no wey no supposed to be papas or mamas because they not join so make my brothers greet and then go enter talk about the state of the nation. Mm. My people, I, I, I, I throw this very special salute to every single one of now for house, for uh, the streets, for the states, for the Federal Republic of Nigeria, for across the country, you know, West Africa to East Africa to Southern Africa, you know, continue every South African country. I want especially Gretuna, one of them listen to us to see how on our country they do and also to, to hear uh, views about the things where they happen in the most special way. I want to say very, very special I salute now. <laughs> ah, that long time. Old. Oh know, see, I, the hawk transformer. Uh, sorry, sorry. <laughs> the, the hawk transformer. <laughs> I, you, you, you, you, hawk <laughs> transformer. Now you see me here. I not do. There's huh? nothing like that happening here. No, no, no, no. Before they'll come talk say that when something happened to you, now they'll come talk say na when you. Are you hawk transformer for See, I don't don't say caveat emptor for me. Oh. No, not be here hell, not be here. so, uh, now, that well, oh, madam, I, I, it's good to see you now this morning, oh, madam. I, I, I bow my head in humble respect. Oh, God, your ma, oh. I meet the ballet for you. Liver, ah. liver. Leave we don't like dances. since. I know uh, you only bring our watermelon. Not to promise her. <laughs> oh, of course, Ibrahim get some goodies for us. Oh my God, <laughs> this is interesting. and much appreciation for all the goodies <laughs> from the bottom of our heart. appreciation, child. See, see the, see the, see the jollification. Waiting, not talk. Okay, sorry, ma. Uh-huh. Chief, what we feel. <laughs> so at the uh, very special they agreed to uh, engineer do and use one corner eye dey look her say dey cut time for her head <laughs> i greet to the isaac merlin to the office. say na me be spaceship o na me be anko na me be merry christmas na do. only you one alone. ah the the name plenty you no see am na make her appear like this. because <laughs> when you as check as a plenty plentiful everywhere plentiful everywhere yes, my people, we greet everybody all over the whole world, the seven continents of the world, wherever you for the listen to us live and direct. We they reach you from the platform of informing number one online radio station this morning. We thank Baba God as the whole thing that they work, as the entire your your apartment. I should tell they listen to us. All those when they always take their time to hear us with a now, All our friends from all over the states and those ones when they always contribute you don't already got our whatsapp number try and make sure so you listen and then send your views and your opinion we go stay um, sharp sharp as we go to contribute my name na adeomo akao and this one guy go carry us enter the difference between political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people Why traditional power na power given by god it's a birthright and is to be enforced by the people Now, we don't hear, looking at the definition, uh, uh political power definition, when you they hear from this platform, it different from that one when they textbook. Oh. Uh, that your government textbook, not being you they hear so. Now, the actual definition you they hear now, indigenous definition of political power. And then traditional power and the indigenous definition you still hear as well, because we be Africa the origin of education and we should originate our own. Mm. Uh-huh. So novelty don't they associated with us, and therefore make we they make sure say we honor them. This morning, I want quickly we want quickly ask this question from this angle. As an indigenous Nigeria, you send person message, you no great deliver report. If they tell you say you no get what you want do one. Every year you they send message This same person e no dey gree deliver but when the time when e won't come back come tell you say wait till you take send am message don't finish e go come back come remember that time say no worry i they work on the message when you send me i go soon bring am and so soon soon soon They always dey in language The question i wan ask you you go dey food to repeat the message again after how many years when you no receive reply if you be man you constantly dey deposit the things wey make you to be man for somewhere and the thing no dey bring result from the person wey dey do the reception if after i no understand uh, uh, which one be not dey bring result okay uh-huh. you be man uh-huh. you be man first of all you first be man you come as well be husband -huh. you be man and you be husband then meaning say you get wife you dey send message the message no dey deliver all your sim card is action your plane dey land for airport no way after some time you go find out madam wetin dey happen if you can ask this kind question in your own house why you no fit ask politicians why nigeria no dey work because <laughs> practically e mean say e mean say if you choose not to be asking e therefore it imply say na you cause am when the team no dey take work no be who you even send or you dey deliver am to that is why doctor go tell you oh low and the count dey inside i no know wetin dey center <laughs> that is why you go hear say they go tell you say infertility get problem oh go start this go do this e means there is a drive to a solution hmm. so if you dey do something over and over for the past eight years sixteen years since wetin we dey call democracy come things no dey work and you dey send the same people message over and over you no dey ask yourself why e no dey work and why i no need to send you again. e mean say we no well. so who dey continue the repetition of this thing no well not be the person wey you dey send na no well i think e dey try to tell you say he learn him well pass you and therefore the indigenous nigerian knowing too well say you dey very valuable when dem dey try to make you vulnerable therefore this morning we dey ask try to be very sane say the next time when these people waka reach where you dey take a decision to say enough is enough the person when you dey lose your power to when they obtain power from you after somebody dey office for eight years after person dey office for eight years e dey office for how many years nothing to let you know say you get value stop repeating because if you're picking constantly they use your money They pay school fees and you no comot for that same class you go vex no go send them back again my name na adeomu akawo i dey salute una well well and if you to reach us on this platform this morning with a whatsapp message the number na 09055488311 again 09055488311 we greet everybody when take time listen to us All right, um, still on Informe Radio this morning, and the program now State of the Nation. Yes, we as we start, we say so many things that happen. Okay, ASU, mm-hmm. ASU say they want uh, go protest. Second, mm, say they slash their salary. Uh, they slash their salary. Mm, uh, that one. Uh, no work, no pay policy. Okay, that is why yes you then know, meanwhile the people wey dey wey dey make all these laws so dem dey work are we seeing their work. you know um, for uh, i go take my uh, my response from the angle of. Uh, no sir. i fit tell you say blood dey hot as in as in sheep finally land just one question now you start to dey. I tell you today, sir, I go on public holiday. You see that? No, no, I, I respect you. Your words don't they come to pass. So. um, you know, this cabinet, this this the the way this president take, I don't know who choose for them for him, but I believe in a, a general consultation among themselves, the best person, quote and unquote. <laughs> we go lie, <laughs> the best liar. <laughs> because if you look up now, again one video when I see, and I respond to your uh, uh, question though. I see the daughter of one of the presidential candidates. I don't know when I see him. I think go viral. if you hear wetin the woman dey talk e use yoruba talk say oga lai mohammed shey i take talk am so he say oda the head don dey skip now e never take your he say ogun no dey work again your ogun i take talk am say medicine no dey work e no dey work again say so the thing don dey skip dey skip dey skip say see how everybody dey go he insult him own father join i i for say make i doubt if to say say me no know that particular person ah the presidential candidate I take insult how they take they gather money, take the run. You know, some of all these secrets will just come out for some mm-hmm. corner like that. Mm. Carry money and do some all these things. Speak of how them gather the best set of liars then they bring, me the conduct, maybe they lie to the uh, uh, to, to, the, Niger- people, to the to people. the indigenous Nigerians. Even our Abikeda recall somebody where they go through issues, mm. call out all there. Mm. You know, he point those things out. Now you see, these people they work like like um, Chris Ngige. Very disappointed though. When he entered as a governor for Anambra State, sincerely, I don't work out, you know, go that side. The man actually meant well. Some things we didn't do still they stand till now for Anambra State. That in short stay as as state governor. Yet he come this government down. Every issue we ask they face now, nah, then they then they then they uh, they can be credited to the misfires of Chris Ngige. How you go implement no work no pay for lecturers when you minister you are not working? Because if you're going to work now to complement the work and the delivery of on the agenda where federal government promised the people, the manifestos, so everything for the money, make we judge that's to judge truth. To, oh, mm. uh Everything for the manifestation, uh, uh, uh, manifesto rather, where they speak concerning education, where they promise. Has the minister for labor justified the payment what did they make for his salary uh, salary what did they pay to him how what did they talk concerning concerning labor in fact labor went comatose under under his, his own ministry mm the labor went comatose people don't jack back. doctors get issues he get he got issues with doctors he himself not medical doctor he get major issues with doctors get major major issues with nurses get major issues with uh, with with nasu get major is, issue with asup so you can imagine those things will happen if the ASU people say they to go on on strike i dey look say at this time now where there's not trans- strike. Okay, a protest, protest. Sorry, sorry, yes. sorry. I'm sorry. Each each uh, uh, university. Yes. They make they pick their own date for them to go on strike. Say that they treat them protest. as uh, protest. protest yes, sorry. Yes. That they treat them as if they be casual workers. They think wait for just work. The same the industrial work for work, industrial court for work. Hmm. But industrial work, uh, court now, now, they bought over. In fact, now they may even use Tay ensures this this uh, this particular strike. When I mean the strike when they get before now, mm. the eight month strike, say no whole water toward the end of them. when international community want begin to talk well of course i know i know they listen to international community but you know uh, when they want begin to speak for the matter say how they, they demoralize the lecturers and not making i mean saying to their demands they want begin to talk but then they begin to see how they will use court to quash the people. So the long and short of the matter is that the minister for uh, for labor and uh, is it productivity had been added to the calling ministry. So you see that he had he had used his position to misinform the president. Now, and I mean, I did talk like based on uh, how the matter they play, misinform the president on labor issues, and so they suppose sack him, make you pay all the money where you don't pay for the matter, and for the for the protests. i know if you say protest na the thing na uh, the thing we go walk right now hmm okay uh, my if i would take permission to make i take put him out for that matter hmm. you talk just now say make we know you quote one quote one thing from uh, is it the native american abi okay yes you say the man when he dey write am he say no follow person when to get interest in power yes and not the people hmm. and uh, first of all na there di entire country for miss am wen di propaganda on 2014 come people were looking for who dem wan take change the situation but at sometimes if you think say the wife wey you get for house too wicked you come begin date another one for outside you go find out later <laughs> wetin you dey see so na nigeria see right now you see uh, education during Jonathan had a meaning compared to waiting it be right now. The security situation had a meaning. At least we have where we the track and go. So you see where wahala day. But today, na net it e be when they throw on top of Nigeria. You know, mm. when hmm. you throw a net, into the into the river mm. uh-huh. you see the way they gather yes. uh-huh, na e be but make we look so some of us still escape the net yes no not be all the fish dey run enter under the eh, okay. uh, even the dirty surface still dey leave some for inside river <laughs> but why i use that language say na net e be dey throw it so that uh, get one thing i dey try lis ten to uh, kgb meeting with uh, mi5 and the America CIA when they hold meeting on collaboration. One secret I learned from that meeting, they say, you need to let insecurity be in place to justify fat budget. Asana. Now, if there is no crisis in education, how do you justify waiting the minister summit? secondly if inec office no burn how will you be able to start you know i dey put mouth i just dey point point dem so that you will you will reason from another angle mm. how you wan take justify when Mahmood dey talk right now say they go print the sixty-five thousand six hundred and ninety-nine permanent voters card for ogun state how do you now use it to justify that is the only way to justify the expenses of 503 billion naira that is meant for 2023 election so when you put all this hmm. together you go understand why <coughs> issues go always day but make we come to the role of chris igige a medical doctor by profession a man when he does sit on the helm of affairs a sitting governor before who don't become senator at a point and then now a minister when we dey say tested and trusted nigeria angle of learning how to test and trust na when your screw know how to always unlock things or your screwdriver sabi run enter other dis eh, things say dey screw things well but nigeria tested and trusted simply means he sabi destroy system when already dey in place hmm. that is the real meaning of that language tested and trusted on top of our billboards Mm. Now, when these guys came, every city governor get what e dey learn when e dey carry come for that is why you no need to repeat a governor as a senator or a minister. Uh, okay e just like say you dey read my mind right now because e dey in fact now them, now these people, now them be the actual problem of of the society of the society yes every sitting governor when e don waka comot for government house dey go either as a senator or as a minister na destruction you know why the tactics wey dem take dey destabilize union you don already know am mm-hmm. and as e mm-hmm. dey come to office he is going to make sure so first of all i want to start with asu before i finish igige matter <laughs> asu betrayed themselves yes and support. asu sell out their own credibility to politicians. they sell their birthright. their right. for muscle of uh, of wetin wetin they call of, that. Uh, uh, of bread of bread. that, no, no, that one na bread. bread this one na corn. na corn okay Ag or oh, agbado. agbado <laughs> agbado yes. and uh, cassava. see eh do you know when Aye. people started buying professorship doctorate degree hey. so that make dem dey quick add them, join their name as acronyms and whatever politicians know what to navigate in the hands of vice chancellors and lecturers when they take they get what they they get that is one secondly since when as uh, uh, the inec start to send uh, them as mm-hmm. uh, um, returning officers for election mm-hmm. and you go here saying I ain't go announce a vice chancellor of a school na go announce the winning or the result of a particular person and known too well say dem don already influence am before he come finish e work mm-hmm. you remember the last election when jega i mean the first election of i mean why jega was the last election of jega mm. before Mahmood came jega had issues but the disgrace of that lecturer, that vice chancellor of that school wey him for come the man come, e come say are you not seeing the result they bring torch for am. Mm-hmm. they call you you watch you come then he now finally said i think i wrote this result when i had a gun on my head. <laughs> Mm, mm. i don't know if you understand yes, what i'm trying to say and yet nobody nobody questioned that thing and at the end jega declared president muhammadu buhari as the winner of the election. Mm. you see that day that vice chancellor and every other vc wey work in that election sold out their credibility for their schools mm. now for instance um, sorry say i don't know why this analogy just dey come my head so make i mm. use am again mm, mm. if i be woman i born five children uh, for instance i be woman i born five children <laughs> yes i con go burial ceremony Mm-hmm. Um, one man come corner me i get husband for house he come corner me he come do me something for party i come use water wash body i no know say na acid there is a situation like that when the person take die for inside one specialist hospital now yes and you no know say that mechanic workshop where they for run the show say na acid water na e dey there you no know say no be ordinary water na e quickly use and clean himself come back to the party where e club dey now that shame when make the woman die for the hospital got home hey now the question here is this What do you think say be the god of their of his children again in the presence of people if you can get that that is what aso is suffering if vice chancellor sold out schools that are the head of schools what do you think of the lecturers that works under them it's over see ma. so so in in all of this now eh, asu fit ever fit uh, redeem their name their integrity back. yes from the hands of the politicians. yes asu fit redeem first of all they should stay clear from elections if you work in an academic section academic environment so you get you you know say your job na to train even the very high next staffs and train men that are contesting election and train mm. people that are medical doctors and mm. train men that are going to be whatever in the society stay away from what brings them to power but you can vote because you are an indigenous person okay but when it comes to the system being run don't influence right. any part of it because you go okay. sell your name because on it, in the course of trying to do the job if you re, if you refuse to bend they will break you mm. that is one then secondly the very group called lecturers in nigeria need to stop selling themselves out uh, how do that, you that, one go you see possible. you see where you dey see you see you see recently uh, recently, the uh, uh INEC, uh, is the INEC, I will use the language now, the, the ASU had a crash, a problem when they try to navigate the issues that has to that borders on the language also okay how we go fit make sure say we get this thing right how we go fit make sure say we go do this thing right in the course of it they go register one new group mm. remember now these same issues get to do with nba when they come get mental nba and southern nba mm-hmm. division division they keep splitting and na this same government oh madam what is the call that divide and rule divide and conquer divide and conquer remember saying na this same government na divide nba into two Hmm. when you come get notary registration and charter registration That's true. Now this same government now bringing a new whatever when they reduce when on their own remember we get one of the papers on saturday when talk say the group reject was it thursday when say the group reject half salary yes the new one when when the very eh, chris gigego register give them certificate and e launch them. dem sef even reject the they have salary now when you look at issues like this now make am when i dey court talk and say the man when you betray your brother for no go ever trust you that's true mm, mm, mm. so now let's look at it from this end now when you were coming to government oga chris they say we nigeria get issues and all of una go sit down whole meeting say una promise say una go do and better the doing it better has to do with splitting uh, splitting the union. and backsliding they do. Uh, uh-huh, eh, okay. Eh, eh, now we are now <laughs> three hundred thousand kilometers away. So, some people don't. I don't. <laughs> in fact, me never understand. Jollification, then this. Be like party dey inside here. Uh, be we go find some people this morning. Yes. Uh, Oga, okay, I still dey. I still dey available. <laughs> so wetin dey go on for here right now my people good make we understand this thing say number one asu asu need to first on their own get back their credibility take a decision to say we are staying away from anything that has to do with running a system when they bring politician to power we no dey give anybody an award again if they could stand mm. against patami's professorship say they go buy am from imo and dey come say we go sanction mm. and today they nullify it means they have a power to be able to get diasef back it means they have and secondly any politician when attempt to track or bring to the mud an academic um, um, uh, environment wey no get value retrieve the certificate so you can revoke igige certificate as a medical doctor. abi correct. as an academic so that you just make am know say you no get value for dis country we made you who you are we can still make you return back to where you, you are coming from. dem get the liver. see until men and women start knowing that see education get a process in our life we no go you say we go to court we go to court if today the university when they give fake certificate to some politicians overnight yes. can tell you that certificate becomes invalid okay because when a medical doctor misbehave they retrieve a, a license to operate mm-hmm, right mm, mm-hmm. then we should start re- withdrawing certificate from people if if educational system start running like this you will not dare it eh, but you not toy with them. They can still misuse that this thing now. Your enemy eh, <laughs> that is why i'm saying why that is why i'm saying that because of the environment where we did not being make the issue of state police no great work. Mm. yes because the governors will be using it just the way that they use vigilante against, against the, people, the people that is how they will still use it against opposition so you but like if na system they in place when you breach that system the system work on you Now make me come back say the present day nigeria will never work until we have president that swear oath of office to a constitution and not to pro a promise. Okay, hmm. in the, since Nigeria got it uh, uh, came back to democracy, mm -hmm. since we return, Obasanjo in 1999, right? Mm-hmm. Now he come back as uh, eh, OBJ. Now he come back as the uh, uh, indigenous president. For instance, when military no bring back after I don't first do am military military uh, hey, come back as normal. Okay, when he don't wear about that come office, go back to the day when they swear in the first time. May 29. Go back again to the second tenure. What was he says his oath of office? Go all the governors when they swear. What, what, what is their oath of office? None of them they swear in the angle of say, I promise and I swear to protect and guide the constitution of the Federal Republic of Nigeria. I, I promise to protect the lives and property. What do what you are? The constitution protect lives and property. You are not the one to come and protect lives and property. If the constitution is the one protecting lives and property, army already know their role, police already know their role in the system. Mm. They can't break it. Then if you swear to protect the constitution, you no go sit down for office. They break a system that you met. Mm. But because there is no constitution, any man who comes to the office becomes the law na im make us dey seek autonomy for every department in mm-hmm. fact even my greet itself go soon seek autonomy we <laughs> seek autonomy for local government seek autonomy for national assembly seek autonomy for judiciary seek you are just seeking autonomy and even the court is aware say if they themselves dey dey lie against the judgment wey dem dey give for court so we need to if we must solve the problem whether na referendum una call am just now or una go call am later we need to work on a constitution how can you take mafasi constitution of seven add it to the decree of abacha and bring it back to the country as a constitution you are expected to say the system go ever dey work dey work when we know say deliberately there is so many lacunas dey inside wey favour a particular person and e dey against me i dey hmm. tell you the truth nigeria even on education they know and they are aware. That is why even the international communities they play on the intelligence of the indigenous people of Nigeria. Chai. Mm. All right, my people, now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now uh, uh, program, State of the Nation program, we'll today look into what they happen for our country, Nigeria. So many things that happen, but the first one we will take now, now this ASU, we say they won't go on uh, protest, take up, say they give them half salary. Uh, according to my brother, he analyse am say oga chris ngege like say na him be the the point man the chief well the point man wey wey dem fit hold responsible for this thing right now okay um, uh, as we dey inside na our brother waka come so make him greet una and then uh, uh, oga oga na only waka na only waka we already know and aso also know aso leadership know say the first steps to take na to protest They no fit go on strike immediately mm. Eh, the laws dey um, labour laws dey employment laws and all that so they know say na protest after the protest they get negotiations wey they go still go through. they go start all over again. again on this same matter government can choose to stretch this one for the next three months because na three months they get to remain for government before the next eh, election so hey, asu na part of wetin some people dey say asu una dey tok am since government not do not show any commitment concrete commitment na promise dey tell una say we don do classroom hmm. classroom na normal thing na pikin dey go school not be classroom you go stay yes that's normal so una give una government nine agenda wey dem feel dem do eight the one wey dey very critical to, to your them. welfare dey bring am last and na that one dey say negotiate una take call off strike mm. and una wisdom because dey come go court you know when that court thing come out say government don win mm. because wetin make asu no fair agree to industrial court at the very beginning why government dey misbehave dey for use industrial court take overturn whatever court wey go come out later but asu fair wait make government exhaust all their negotiations house council go there they go court government say no no no no make una no go court meanwhile the same government go court go court so you see say asu asu ah, eh, with their wisdom not dey strategic unfortunately na be their eh, educational eh, brain work so the question wey the question no no no the question the question wey i dey ask na if the academia wey suppose hold di kontri in high esteem for every mismanagement wey dey go through not get their ass to not fit articulate their senses to get that. to know say this government wey dem don tell everybody say dem no trust dey play dem wayo dem still come hmm. fall prey which other sector no go fall prey hmm. so right now any strategy wey asuu dey use dey at the mercy of this government whether they call it gege o my brother say make dem revoke eh, license dem no go fit revoke the license i go explain why dem fit revoke practicing practical courses engineers you do eh, eh, bridge you e ah, e collapse based on the collapse dem go withdraw your license medical doctor you kill somebody okay accountant how you want to withdraw your license because in <laughs> license no number one school not give am license school give am certificate You, you, you, see where licensing is Thank not you. stronger than certificate. I can. Hmm. It means they already watered the yes, education itself. I can. I can. I give accountant certificate. Okay. And I give them license to operate. So they're, they're stronger. I can give license to operate. Mm -hmm. uh, what do they call these people again? All these associations. Now, if you notice across uh, the eh. country, literally every course, every professional course, don't they get, get licensing uh, bodies? my argument be say why una no feel why Why asu na my question question be all this why asu no go in conjunction in collaboration with this licensing bodies to make am compulsory like they do for cuba if you are running a four year course na five years they go do am bsc e and masters together with your license so you misbehave eh they go mm. withdraw your entire like that when when when when they say give us your license. Mm. they have withdrawn your certificate. and plus your operational power. because license that will practice will not get them. asu they go see if i be asu eh, if i be president president i go dissolve asu completely and then reorganize the union because the union e dey clear no e dey clear now e dey clear say eh ah, ah. na the way political parties be for the country e dey clear say our associations for this country dey politically motivated before nko na no so no country fit grow like that the country wey dey grow now wey dey go now wey the president travel go for healthcare he cannot break any of the rules the doctors will not treat him if you break one rule doctor go say oga in this place this rule we no dey break am if you know say you no get am go bring am we go wait make the we go the best you can do to put you on life support after approval from pm don come say international person dey here oh, is life threatening issue oh, but you never get the paper they go put you on life support based on mp signature approval otherwise you die there they carry dead body go house but here person go go hospital go treat am finish we go even hear say the person dey hospital after e treatment six months he still dey wait for payment na the system no be di person fault na the system dey faulty so if we wan fix our health care fix education first of all if you ask me This crop of lecturers wey dey in their fifties, make dem go on compulsory retirement the reason na mm. they are part of this chronic disaster wey dey go on for education sector see how vcs emerge in university then you understand how asu leadership dey emerge di hmm. same vc get hand for who be asu leadership in their universities because when allocation go come when allocation go come asu oga for every federal university get a pinch of wetin dey fall for vc table and you expect that asu to still go fight the vc This last asu strike go find out amongst all the vcs dem quiet dem no talk dey say we are in solidarity but dem no come out to say see wetin we wan do because even the ASU people no both talk to the vcs anyhow because when they want something for that government na vc they go through so the system is oh, wow. is messed up okay now how you want to explain a serving minister who is a medical doctor whether they serve a practice or not is a different story labour minister come hold another education minister wey we no know him left or him right as it were then come bring a body together and for eight months they no fit negotiate through how do children these lecturers wan convince me me ordinary nigerian say i not ordinary o oh, say oh. i go give my own family and friends to ram for university make e teach after eight months you no fit negotiate with your own federal government for your own country then you wan tell me say you are giving my children or my brother and sister quality education na lie hmm na big lie because part of our education skills na negotiation skills as dem teach am reach dem wey teach us not fit negotiate, negotiate then you expect so you see the kind of education wey dey na make when you leave this short of this course say you wan go school just know say you wan go school you go start afresh you go start all over because the people wey dey abroad know very well say wetin you carry is not true why e be not be why e not okay if say house dey cry dey cry say the last five years admission make they cancel am all those wey graduate last five make they go back to school because the last five years na disaster for education for the economy yes mm. people cannot read mm. graduates cannot read e don go nysc come back e no even know the state wey go do nysc e cannot write e graduate then that graduate how e wan take if you see the work by mistake e no go know e go pass am because the system no groom am to see opportunities the system groom am to dey find wetin no loss so you will never find that thing because you give thing something make it for you say make to verify the thing yeah. no no go see am the same for so our education system with asu e dey very nice o oh. god go bless them but asu if na no say una wan get job una reapply federal government nice na you will all reapply we will shut down all federal universities for three years and i go tell una say we are we are overhauling the system there's efcc go into the system and fish out the illegal lecturers no be inside the same asu lecturer go sleep with uh, student what the asu say till tomorrow wetin asu talk oh, no, asu come dey shift their self come dey say we are not part of it the lecturer na heaven for come from no be na nigeria school e in a lecture mm. the school visit can only but come out and make a public uh, statement the the lecturer is being uh, scrutinized being investigated and uh, eh, they take it to court in a system that works lecturer go see fine girl go be like say e blind not be say e not say e not like the girl but e know say any move i pray any eh? any move the girl can go to court for sexual harassment when you go eh? school you no no things no happen for us wey wey not be lecturer we dey go school dey see for lecturer wey never marry fine the one wey don marry wey wan add more good but they no dey do am within the school environment hmm because culture dey and no use the no use your your office as a lecturer. say do intimidation say if you no listen to me you go fail my course till tomorrow we not get where students go go write go mm. submit uh, uh, sanctions or go submit issues mm. um, say a lecturer harass me e no dey so na im make court activity for school still dey flourish because the only way they can fight and deal with that lecturer na to oh, go cut cut boy stay beat am up you say that lecturer told me to my face say i no go graduate say eh e go die before you graduate na all of these things dey bring insecurity wey dey call cut and all this inside school to the extent okay how you ah. want to how you, how you want to explain students dey among those wey initiate a vc into court ah. when that vc becomes finally becomes vc when that student knock for a door you no go open the door na all of this mess dey go on for so asu i not say una no dey try o dis eight months una you go have used those eight months take waste una sef time plus the children time and then we come dey my anger say dey even resume school federal government say make dem resume for two months when federal government know say next month this month wey oh, dem fit not pay dem full salary shey dem dey clamour for half salary the previous one dem don pay am mm. na half salary we dey clamour for and one month wan end so na second week we dey so next two weeks this month don end i dey sure of one full salary so they go carry this burden to the next administration i dey wait for the next administration wey go come i go personally go tell the minister council federal universities in nigeria make all the lecturers come together under one body we do confab for them make dem tell us who they wan make e stay who they wan make e go until then children make go get short term courses three months go use that course we go give una go give una professional uh, eh, certificate for those three months go dey use am dey work then when you are ready see china na how they run i no know wetin dey do also when be say you must go school you can speak english if you go primary school you speak good english you go primary school you sabi write for slate you feel like write for book and then you you try uh, pakari go secondary school jss3 you are okay you are okay man wey dey use am so that this right now eh some of the boys wey dey borno state wey dey do electric vehicles na im dey train lecturers hmm. now for the same obodo nigeria oh, on how they dey do am the lecturer wey train the boy come the boy company come learn i wan ask question na practical lesson lecturer dey teach us on na wetin oyibo give us because na this copy and paste na make lecturer no fit repair im motor how you explain na electrical engineer no check am electrical engineer will carry his car to electrician and be tell electrician do do i have lecture which lecture you dey lecture you no fit repair your electrical then your house wire burn you go call electrician and electrical and the electrician no go school meanwhile the one go school no go school the the two no the two of the one wey do motor one wey do house no go school but they can connect black and white then you go come leave your shores come go meet one twenty year old boy abroad wey dey practice wetin e dey teach e say we are doing engineering symposium una go pack una sef una millions here una go una no dey shame. go waste money. so for me o right. any course for dis country that cannot bring out practical proof including accounting make dem shut dem down if after four years no account no graduate with for all the federal universities cannot come together and come out with something tangible that will help eba kama or help financial institution make dem remain for school till they can do something like that i talk am last week <laughs> i talk am last week for aochipole i dey privileged to go aochipole so i i dey where they are i just quickly talk am make dem notice say nobody talk am eh. i say if una dey graduate students henceforth from poly wey we know say poly are the bedrock of digitization creativity mm. now polytechnic na dey give birth to machineries na dey give birth to things wey go make the country technology technology mm-hmm. if una allow dis children graduate dem no come out with one technology for dis school as head of school una don fail and i cite example why university students na managers dem be <laughs> to manage organizations dem no fit manage their own course dem mm. dey block am mm. for university how you wan why dem no go carry the blocking from school carry am enter office so asu make una find out how una go do una sef my name na oga moses dey say make i comot so i wan comot but asu the way una dey behave no not be like this igbo should consult us come to our comment box sponsor our program but not with na other people money with na salary but so it can help because we ready to help for everyone who dey interested we get the solution to this problem make una come make we talk am together because na indigenous problem and na indigenous solution anything organic must be solved organically, organically. Uh -huh. this will not be oyibo problem na our problem mm. if hmm. na to remove our curriculum or rejig our curriculum to fit the current to. reality may we fix am if uk dey do uk syllabus i dey work for dem and dem give us i no dey work for us dem una cancel am make we do our own okay na okay. here i wan leave the matter jabe. <laughs> you don vex finish <laughs> boss before we waka comot una still dey lis ten to us on informe radio this morning and uh, the program na Um, state of the nation program wey we take dey talk about wetin dey happen for our country yes asu wan go on protest each school now don decide na dem go choose uh, when dem wan go on protest na im we na we dey um, of course each each school each school when dem go on strike na each school go on strike not be ask to talk one tell us dey follow na they wan help make governors scatter the system hmm. governors go Edo State government and some other governors dem go scatter the system. I don't want protest in my state. Mm -hmm. No be I don't want protest They go announce am now no protest for the next six months. Mm -hmm. for mm-hmm. security reasons yes. close never close. Oh. because of uh, election Now, so okay uh, sharp sharp. yes. Uh, <laughs> so i uh, you see how we just take go for this journey today i they share with us say mr uh, mr ngige WBC don't first be governor. He, he, he started well and see the direction where he go as an ind- individual. So governor, uh, president gather specific people will be <laughs> them. they know how how to, how to yes how mm. to hmm. manipulate people mind. All of them, everyone are talk. Everybody just they talk. Top to bottom. And now uh, Fashola even shocked me past for this government. But then quiet, silent, they, persuasive way of deceiving quiet, silent so it is now up to individual. Persuasive uh, way yes, the deceiving. The, the, indigenous people. I've never Nigeria. been deceived. Anyway, mm-hmm. go on. Sorry. The, the, indigenous people of Nigeria made them made them look well, made them soji, made them decide for themselves. Say, as every department they show as them be so. You see, as everybody go a particular unique direction at uh, my own me, they hold they hold Ngige responsible for all this is what happen. If a person like that go fit take his stance and allow things to go so bad, then it means say he never get hope for himself. <coughs> I be Isaac Merry Little Arkansas and Merry Christmas. Well, mm. uh, I, I also at the at the verse. because you have award certificate when you when the people when you even they send the message you never fit defend your own you say make dem go defend am but the question i mean wetin be bin wan talk now as i dey waka comot now be say ffk dino melai <laughs> and uh, and uh, festus keyamo una just come this country just say una go just dey waste people time dey take dey watch una for television as una take down the una go dey una go dey shamefully shamefully dey shame una sef for public space because of the matter wey dey call money somebody mm. pay you say make you go dey defend evil when e do i therefore wan beg una one day one day we go get a nigeria that will retrieve your certificate from you for being a part of those wey dey deceive dis country i dey shame o i dey shame for you being a son i dey shame for you being ffk i dey shame for dinumilai say you ever attempted to even say you say you even visit you visited senate dem go even say you you do legislatures in fact i dey shame so if a country could produce people like this kind people say dem go dey for helm of affair no wonder first of all you no fit employ nobody for your village you come go dey buy dem wheelbarrow yes and shovel say make dem take dey go farm hmm. the time when you dey grow na shovel and wheelbarrow dey take do your farm e get farm wey say make dem go eh? no e go go get o e get get any politician wey no get farm no dem dey not get uh-uh we get political farmers now so i i uh-huh. this morning i say the thing if i shame dey shame me oh. for you shame dey shame say you no shame <laughs> so my name na adamu akawa <laughs> i dey greet you this morning <laughs> well uh, my people this na inform me radio the number one online radio station yes we this na state of the state of the nation e dey really sad in as much as say we dey laugh yes na just to kill the ten sion wey dey but asu una need to redeem una name make dem change their name no uh, maybe the one maybe the one wey ngigi just uh, approve now na they will come take over then kill this one uh, oga moses oga oga everybody this thing has been in the pipeline as at um, 90s eh, when one labour man dey anytime wey dem call for issues i dey always tell friends wey care to lis ten that time i say no this thing is not right i say this protest or this strike whatever they are calling for na for one purpose and one purpose only for the person to make a name and then for the person to make money that is all it's never ever really about the interest of the indigenous people of nigeria these people don dey show us come since so this na the time wey each of us make we uh, look before we leap this na election year the people wey dey go for senate na recycling make we disappoint all of them mm. and make sure say none of them go back there because wetin dey just dey go there go do na for dem to to eh, cover up for themselves after the immunity eh, impunity after the impunities then dem come seek immunity with senate and all those other positions na so that's why you go see say one person dey for that place since nineteen gbidigbidi oh, oh, oh. so therefore mm-hmm, eh, okay like the one wey dey where wey dey uk All right. na so we go talk and read The information wey una hear eh make una go do check check join am mm. and then make we advise our brothers and our sisters wey be asu members till next time we go come my name na olayemi asalutu.